iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyayo mu kirundi no mu kinyarwanda uno musi ni itariki mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga nk'uko tubikora buri wa gatanu turaga- turaganira ku buzima bw'abakenyezi n'abigeme uno musi tugiye kuganira ku bagendana ubumuga bwo kutumva canke kutavuga abo bita ibiragi imbere yaho reka mugenzi wacu frederic nkundikije atubwire incamake y'amakuru avugwa ku burundi
urakoze oriyana mwiriwe neza nshuti mwese muhutira amanyeni radiyo ijwi ry'amerika incamake y'amakuru avugwa mu burundi kuri uyu wa gatanu indwi irarangiye atawuzi irengero ry'umumenyeshamakuru jean bigirimana umufasoni wiwe asaba abo ba baramunyuruje kumurekura mu gihe amashyirahamwe mpuzamakungu y'abamenyeshamakuru nayo asaba leta gukora ibishobotse byose ngo uyu mumenyeshamakuru atorwe inkuru ya mugenzi wacu eloge wiri kaneza Indwi yarumanye neza umunsi ku wundi umenyeshamakuru Jean Bigirimana atawuzi irengero ryiwe kuva ku munsi wa mbere bimenyekanye ko yazimiye abatari bake barasavye ko bamufashe bomusubiza umuryango wiwe muri bo hari umuryango w'abamenyeshamakuru batagira imbibe Reporters sans frontières urunani mpuzamakungu rw'abamenyeshamakuru ku isi FIJ hamwe na kimwe mu binyamakuru yakorera arici iwacu ku munsi wa gatatu w'indwi umupfasoni wa mugenzi wacu bigirimana abicishije ku isanamu yasohotse ku rubuga rwa interinete rw'ikinyamakuru iwacu yinginze abafashe umunega wiwe kumusubiza godeberte hakizimana yabonetse akikijwe n'uduhungu twiwe tubiri kamwe k'imyaka umunani n'akandi k'imyaka itatu umukoresha w'umumenyeshamakuru jean bigirimana asaba inzego z'umutekano n'abandi bose babijejwe gukora ibishoboka byose kugira ngo atorwe bikimenyekana ko umumenyeshamakuru jean bigirimana yafashwe amwe mu makuru umuryango wiwe wakuye i bugarama mu ntara ya muramvya aho bivugwa ko yafatiwe nuko yoba yari yahagaritswe n'abantu bari mu muduga w'iperereza ayo makuru nyene yemeza ko yoba yahowe ingendo yahora agira mu gihugu kibanyi cy'u rwanda ibi birabeshuzwa n'igipolisi umuvugizi w'igipolisi yemeza kandi ko gushika ubu ata kintu na kimwe cemeza canke ngo cerekane ko uwo mumenyeshamakuru yafatiwe i bugarama eroje uri kaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze eloge indi nkuru ivugwa mu burundi ni inkuru y'igitero caraye kibereye mu ntara ya mwaro eh, cahitanye ubuzima bw'abantu batatu congera gikomeretsa abandi bane mugenzi wacu fidelite ishatse yakurikiranye iyi nkuru fidelite mwiriwe neza abakoze ico gitero bo bamaze neza.
kumenyekana fidelite abakoze ico gitero bo bamaze kumenyekana
Eh, abakoze ico gitero eh, mwomenya yuko muri abantu bapfuye umwe muri bo eh, yahora azwi ku izina rya janvier ko akaba amazina yiwe nk'uko iyi polisi ikimaze iminsi kimurondera cyabishikirije yahasanzwe yitwa arakaza prosper uyo rero ari muri abo batatu baraye bapfuye ngaho ku musozi ngaho aho i nyakararo muri komine ya gisozi I- ico gitero cabaye nk'umasaha ya ryari
abanyagihugu baho bavuga yuko batanguye kumva inkoho ah, igihe cy'isaha imwe z'umugoroba zibura iminota mikeya mbere ah, nk'abagu- nk'abahi- abo bahitanwe n'icyo gitero hariho harimwo umudandaza w'inka yari avuye mu isoko igwibaga kubera ko isoko yari yaremye abandi nabo ah, hari ni batewe mu kabare aho bambuwe ibyo bari bafise aba- bamwe barishwa abandi barakomeretswa Eh, bama- nta bamaze gufatwa mwavuze ko hari umwe uwo bamaze gufatwa abandi irengero ryabo riri
ntitwavuze ko yafashwe ahubwo twavuze ko yishwe muri abo bapfuye ni ukuvuga yuko bahejeje kugandagura abo bantu nk'uko amakuru twakuye inyakaro abimenyesha Eh, yahavuye ahagarika iyindi modoka yo mu bwoko bwa fuso yari ipakiye amakara ariko nyuma yo- y'iyo modoka y'ubwoko bwa fuso hariho eh, zimwe bita pikapu z'abapolisi n'abasirikare rero baciye bamurasa abona kwitaba imana uyo azwi ku izina rya janvier boba abo bantu bakoze ico gitero ari abasuma canke n'abagizi ba nabi bamwe bashaka kuguma bica abandi barundi
mu gipolisi bavuga yuko ari abasuma aho nyakaro batubwiye yuko ari abagizi ba nabi baka- bongera bavuga yuko babasahuye urumva rero eh, amazina eh, aba bavuga canke y'abandi usanga atandukanye aho usanga ari bamwe bavuga ko ari imigwi igwana ahandi bakavuga ko ari imigwi y'abasuma kandi ntawumenya uko vyifashe Eh, fidelite turagusaba uhave uduha inkuru yuzuye kuri iyo nkuru y'ubwo bwicanyi iyi ni inkuru twabwira iriko iravuga muri iki gihe niho naho mu kanya inama mpuzamakungu ijejwe umutekano n'amahoro ku isi ihabishikiriza ingingo zijanye n'umutekano hamwe n'ibiganiro bihuza z'abarundi bitekanijwe kandi ko mu masaha make yari imbere inama mpuzamakungu ijejwe umutekano ihava ikoresha itora ku ngingo yo kurungika inteko z'abapolisi mu burundi
radiyo ijwi rya amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga kaze mwese
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
ngira ngo urya wundi tutahora tuvuga rumwe ahora dutuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konka ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika
kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego agakamuntu urikira ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe eee eee namwe mba muri he ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
turabararitse rero mwese muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika mu kiganiro muri isanga cyo muri aka kanya nk'uko bisanzwe telefone yacu ya watsapu aho mushobora kuduhamagara mukadushikiriza ibibazo n'ibyiyumviro mugashikiriza n'abatumira ibibazo n'ibyiyumviro ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo nomero yacu ya watsapu mushobora kudutelefona ko mukaduha nimero zanyu tukabahamagara mugashikiriza ibibazo n'ibyiyumviro ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe abigeme n'abakenyezi bagendana ubumuga bwo kutumva no kutavuga ibiragi bahura n'ibibazo byinshi cyane kubera ubwo bumuga ivyo bivugwa n'abahurikiye mu mashirahamwe haranira ineza yabo abarongoye ishirahamwe afe procede bavuga ko abo bantu bahohoterwa cyane kandi bahura n'ibibazo byinshi bimwe muri ivyo bibazo vy'abaragi harimwo ukutamenya ingwara nyinshi zibangamira amagara yabo gufatwa ku nguvu kutaronka akazi kutagira amashuri akwiye mu gihugu hamwe n'ibindi bakenera kugira biteze imbere mu buzima mbega hokorwa iki ku buzima bw'abo bakenyezi n'abigeme nivyo tugiye kwihweza mu kiganiro muri isanga muri aka kanya tugiye kuganira n'umuyobozi wa afe procede ishyirahamwe rifasha abagendana ubumuga bwo kutumva no kutavuga cyane cyane abigeme n'abakenyezi n'abana umufasoni amina asanzwe ari umusiguzi w'ibimenyetso by'ururimi rw'abaragi eh, rukoreshwa intoki abo bita aba interprete mu gifaransa Eh, ishyirahamwe ryiwe rika- a- arongoye rikaba rikorera mu gisagara ca bujumbura gatwakira umutumire wacu uno munsi madame amina kaze mu kiganiro muri isanga alo yego madame amina kaze neza mu kiganiro muri isanga
yego murakoze ariko mwihenze si amina ni amani amani amani murantunga murakoze kwitaba iki Yego.
kiganiro aho mugiye kuduha umuco kuri bimwe mu bibazo abigeme n'abakobwa bagendana ubumuga bwo kutumva cyangwa kutavuga bahura navyo na bimwe mu vyo mubafasha mu ishyirahamwe ryanyu muri make madame amani m- tuganira mbere ko du- tuja muri kino kiganiro mwatumenyesheje yuko mwebwe mu- mwita aba bantu abaragi ah, mutabita ibiragi mwosobanurira abatwumva impamvu
yego tubita abaragi ntitubita ibiragi kubera eh, ndashaka kubaha nk'akarorero kugira ngo mubitahure Mhm.
mbese ni kubera iki umuntu avuga ati abantu ntavuga ati ibintu umva biratandukanye bivu- bivanye y'uko burya ibiragi nk'uko uba ubafashe nk'ibintu bitari nka kiremwa muntu ariko iyo ubise abaragi ni nk'uko uba ubahaye agaciro nk'umuntu nka kiremwa muntu urumva iri jambo ry'ibiragi twe ntiri- ntitu- ntidushimisha bivanye eh, n'uko turibona rimeze eh, ni nk'uko tuba tubashize mu migwi y'ibintu Mhm. murakoze cyane reka turabita abaragi nk'uko mubivuze Eh, madame yamani none mwoducira ku mayanga ibitigiri by'abantu Alo?
canke ego muranyumva
ego woducira ku mayange eh, ibitigiri by'abantu bagendana ubwo bumuga baba bahari mu gihugu sinzi ko hoba hari ama- a- ama- ubushakashatsi buheruka kugirwa mu minsi ya vuba bwerekana ibitigiri byabo mu gihugu muri make Ego, usanga ari eh, nk'abangahe kugira ngo ntange icyo gitigiri biragoye gatoya bivanye n'uko ubushakashatsi bwakozwe bwakozwe mu kwezi itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa gatatu ibihumbi bibiri na cumi na rimwe niho bakoze ubushakashatsi nabo babukoze ku bana b'abaragi Ah, niho baduhaye ibitigiri bavuga yuko dufise abana amajana ane b'abaragi mu burundi ariko gushika ubu eh, nta shirahamwe na rimwe canke igisata eh, giserukira leta ki- kimaze kongera gukora iki gikorwa kugira ngo tumenye yuko dufise abana b'abaragi bangahe abakenyezi bangahe eh, n'abagabo bangahe ariko ico dufise gusa eh, ni igitigiri c'abana amajana ane nabo byari mu- mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe Mhm. abegeranyije ibyo bitigiri ni bande
Eh, begeranyijwe na na association imwe yitwa DMI ni association ya eh, y'abongereza ndibagiye en toute lettre ingene ba eh, mu majambo yose ingene ba- bacita ariko niyo yakoze ubwo bushakashatsi bifata eh, bari kumwe n'ishirahamwe ry'abaragi eh, ishirahamwe ry'abaragi mu Burundi
none mwebwe mu gihe mu- mu- mukora muri muri uwo mwuga wo gufasha abo bantu mugendera mu ntara zitandukanye ibyo bitigiri mubona ari bike ari byinshi abandi iyindi migwi nk'abakenyezi n'abigeme mwasanze ari nk'abangahe mugereranyije
twebwe ku bwacu tubona yuko ibi bitigiri eh, ari bito cyane kuko natwe ntituraronka uburyo kugira ngo dushike mu ntara zose tumaze gushika mu ntara zitatu zonyine harimo mu cibitoki eh, mu- mu- mu cibitoki mu rugombo naho twarahashitse nko mu rugombo honyine twahuye n'abana ijana na mirongo itanu b'abaragi Ah, harimwo n'abakuze ah, mirongo itanu kandi aho rero ni kubera nyine tuta- tutaronse uburyo bukwiye kugira ngo abari kure cyane tugerageze kubarihira amahera eh, yo ku amahera yo- yobafasha kugira ngo bashike aho twari kuri centre hama mu rumonge naho turamaze kuhashika mu rumonge kuri centre nyene twaronse abana mirongo ine harimo n'abakuze b'abaragi nyanza lake naho nyine twaronse abana mirongo ibiri na batanu harimo n'abakuze kandi aho urumva ni kuri centre gusa nti- ntitwafashe umwanya munini kugira ngo tujye mu micungararo kugira ngo tubarondere twebwe twonyine eh, muri- muri izo province zose
murakoze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi turashimika cyane cyane ku bakenyezi n'abigeme n'ibibazo bahura nabyo ku munsi wa gatanu tubashikiriza ibibazo n'ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme wotubwira muri make ibibazo bikuru bikuru abigeme n'abakenyezi bagendana ubwo bumuga bafise muri iki gihe
ego Eh, ikibazo ca mbere arico kituraje ishinga eh, twese mu ishyirahamwe ry'iwacu ni ikibazo cerekanye eh, cerekeye indero ni uko eh, kwanza eh, ikintu ca mbere nashaka abantu bamenye ivyerekeye indero umwana w'umuragi canke umuragi naho yoba akuze ni umuntu kugira ngo amenye n'izina ryiwe ategerezwa kuba yaraciye ku ishuri ari umuragi ataciye ku ishuri biramugora kugira ngo amenye n'izina ryiwe canke amenye ati uyu turi kumwe yitwa naka bivanye na bijya bimenyetso bakoresha babimenya ariko bat- ari uko baciye ku ishuri hama aho nyene ni uko mu burundi dufise ishuri rimwe ryonyene eh, ishuri ry'abaragi ryitwa epefata iryo shuri rikaba riri mu kamenge iruhande yo eh, ah, y'ibitaro byitwa kare janti niho hari iryo shuri ah, n'irindi bikorana naryo nyine ryitwa epefata gitega riri gitega ariko ni ishuri ridashobora kwakira aba- abaragi bose bari mu gihugu Eh, ikibazo kigira agat- eh, ikibazo kigira agata- kabiri dufise ni ikibazo cerekeye indwara zica mu mu- eh, zica mu bihimba vy'irondoka icyo kibazo ni ikibazo kigorana abantu bumva hari abantu abantu bakomeye batazi ibintu by'izo ndwara ntibamenya n'iyo bija n'iyo biva ibintu vyerekeye sida ibintu vyerekeye indwara zo mu kigo n'ibindi n'ibindi ku baragi rero hoho n'ibindi bindi kuko ntibaronka eh, ntibaronka na- n'amanama ashobora kubigisha ivyerekeye izo ndwara eh, ingene bo bo kwifata ingene bo kwikingira izo ndwara nk'ahano baha akarorero turafise umuragi ntashimye kuvuga izina wewe eh, ya- yakurikiranye arakuze ni umuntu akuze eh, yagiye mu ya- yaku- yumva ya- yagiye mu rukundo n'umuhungu agwaye umugera abantu barabimubwira ati aragwaye umugera amuhebe uku n'uku ariko we akaba- a- abona yuko ari ibintu bisanzwe gusa umva ntiyabyitayeho haciye igihe aratwara inda mbere akabibwira n'abandi genda afise inda ngo ariko numvaga abantu bambwira ngo yari afite umugera abandi bakavuga turaja kwa muganga urabe ariko yaricaye gushikaho inda yakwije amezi indwi niho yaje kundonda arambwira ati genda afise inda y'amezi indwi ati nabo maze kuja kwa muganga ngo ya sindagenda kandi je numva abantu bambwira ngo naka ngo arafise ngo ngo aragwaye umugera Reka tubanze tuje kwa muganga dushitse kwa muganga ikintu cantangaje ni uko muganga yaramupimye ahejeje kumupima arambwira ati mubwire mubwire yuko arwaye umugera ndamubwira ati urwaye umugera we sawa ikibazo nta na kimwe urumva umuntu kumva yuko arwaye umugera akabona yuko ari ikintu gisanzwe akabona yuko ata- atari n'ikibazo ntabaze ati uyu mwana afise mu nda bizogenda gute Um, rero ni abantu mu bintu byerekeye indwara indwara zica mu bihimba by'irondoka nta na kimwe bazi icyo ni ikibazo kigura kabiri twebwe iwacu tukiyumvira cyane Eh, hama ikindi kibazo kigira gatatu ni ikibazo cyo kubura ubuzi mu bisata byose by'igihugu bavuga yuko abaragi babibagiye ariko ndashima nko muri uyu mwaka hari umuragi umwe yitwa israel muri minisiteri de finance niho bamuhaye akazi wewe yarize yarahe- yarahejeje wewe baramuhaye akazi ariko urumva turacafise abandi baragi benshi cyane cyane rwose bari mu gihugu bakeneye akazi bataronka akazi bivanye n'uko nawe umujana ahantu uka- ukamusigira umuntu ati uyu muntu ni umuragi arafise seti- eh, yarize ashika mu w'icenda arashobora gukora akazi ko mu nzu muha akazi murakoze twese ushobora kumuha akazi kuko tu- sinzi n'ingene tuvugana sinzi n'ingene nomutuma amazi yo kunywa icyo ni ikibazo kininiya cyane dufise duharuye n'ibitigiriza abaragi dufise bakuze babura ubuzi kugira ngo biteze imbere yego murakoze cyane Eh, madamu amani iki ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi biradijwi rya amerika reka nabo nyine tubaha akanya babaze ibibazo bashikirize n'ivyumviro duhere ku witwa obed obed uranyumva
yego ndacyari ku murongo mwiriwe neza obed ikibazo cyangwa icyumviro
yego mu kibazo mfise Mhm.
ni icyerekeye nk'ubu abaragi urabona mu burundi mwavuze yuko ataterambere ry'amashuri risanzwe rihari ugereranije no mu makungu nko mu bihugu bya burayi amerika mu bushinwa n'ahandi usanga bo bafise amashuri menshi menshi abaragi bashobora kwigirako none mu burundi mutegekanya iki mutegekanya gukora iki mu minsi iri imbere kugira ngo abaragi bose bashobore kuronka amashuri bashobora kwigira ko bitabagoye
urakoze ako cyane niko kabazo nari nari mfise nagomba kubabaza ngaho urakoze cyane ya bed reka duha akanya na ami emi muranyumva alo emi
ndabumva yego mwiriwe neza ndagusabe ugabanye radiyo yawe gato ushikirize ikibazo n'icyumviro
nawe igabanyije Mhm. duga ku ijambo
abanza gushimira umutumirwa mwatumiye n'iryo shyirahamwe ndishimira ndetse nshimira n'ijwi rya amerika muri rusange ariko ndagira ngo mubaze ikibazo hari aho usanga abantu babana na- no kuba bafite uburagi batotezwa cyane ku buryo kenshi na kenshi usanga z- bahabwa akato muri sosiyete nabo ukabona bari- baritinya ugasanga barabangamiwe biyamubaze niba hari wenda yaba azi ko hari nk'itegeko ryaba ribarengera ari nabo usanga banatukwa hari itegeko ryaba rihari ryaba rirengera abo bantu a- a- a- abo- abo- abo- abo baragi batotezwa ikindi kibazo mfite ndagira ngo mubaze niba hari uburyo baba bakoresha ku buryo ba- bashakira akazi mbe nabo ngabo kuko hari igihe usanga bigoye kugira ngo babone akazi bakoze murakoze cyane yami reka duha akanya na janvier janvier turi kumwe Wi, mwiriwe janvier shikiriza ikibazo cyangwa icyiyumviro
icyiyumviro cyanjye byo nuko mbona ahakuru byo ni nk'intererano byo ndabona yuko abanyamurage be n'abantu batabona ni abantu bafite ingorane nyinshi izo ngorane rero simbona yuko ayo mashyirahamwe yobandanya atera imbere kandi mbere bakanashyira aba- aba- abafite uburyo bukwiye bakabafasha kugira abo bantu bareke kuguma ba- bameze nk'uko wowe batagira ikintu kibafasha kuko nabo kenshi usanga bafite ingorane zigoye zigoye cyane kandi zibabangamiye cyane kuko hari abo usanga bariko barasega nko mu isoko bari hehe bari hirya no hino urumve bo- botera imbere bagakwira hose n'igihugu cyose bakaza baraba abafite ubukene kandi kandi batari kugira ubwo bukene kubera ubwo bumuga bwo kutumva n- n- no kutabona rero ikimburo cyane cyane nk'icyo ari intererano murakoze urakoze cyane janvier madame amani janvier na emi na obed bashikirije ibibazo n'ibyiyumviro duhereye kuri obed ara- aravuga ati hari ikintu mutegekanya gukora kugira ngo mufashe urwego rw'u- rw'ubumenyi urwego rw'amashuri kugira ngo mm, i- icyo gisata gitere imbere ku bw'abaragi mufasha
Eh, ego eh, ndashimye cyane ikibazo cya obedi icyo ni ikintu natwe tugerageza kwiyumvira iminsi yose ni ikintu kiri mu mitwe yacu ariko twebwe ku bwacu ku ishyirahamwe ry'iwacu nta buryo turaronka kugira ngo eh, twugurure ayandi mashuri y'abaragi cyangwa ishuri ry'abaragi rishobora gufasha abo bandi bari mu- bari kure cyangwa abo bada- badashobora guhira kuri iryo shuri rya etifata ariko icyo tugira ni uko twateguye umugambi turafise umugambi tugerageza kurondera ni- eh, kurondera abo dufasha n'ubu nimba aho abantu bumva yuko bashobora kubidufashamo kugira ngo turabe yuko tworonka amashuri y'abaragi mu burundi icyo dukora gusa ni ukurondera abantu bashobora kudufasha eh, kugira ngo turonke ayo mashuri Mhm. ku biro mukoreramo abaragi none m- muri bangahe kugira ngo kumbure mushobore gufasha nko mu bijyanye no gusigura ibimenyetso mu- muri muri bangahe ku biro byanyu m- mushobora gufasha na na bakenya muri make?
yego mu biro by'iwa- mu biro by'iwacu turi aba- abasiguzi b'ibimenyetso turi batatu abaragi nabo dufise mu ishyirahamwe ryacu aha i bujumbura bari mirongo itatu ni mirongo itatu n'umunani urumva turetse abo mirongo itatu n'umunani n'abandi bari mu micungararo bahora baza gusa batari mu ishyirahamwe baza badushikira bash- bakeneye yuko tubafasha kuja gusigura nko kwa muganga eh, kuko muganga abaganga benshi usanga t- batazi bijya bimenyetso biba bikeneye yuko aronka umusiguzi o- umurage akakubwira ingene yiyumva ugaca umusigurira muganga muganga nakakubwira inyinshi ugaca umwishyura ujya murwayi icyo kibazo turagifise tukaba dukeneye n'aba abantu bogerageza kuraba ingene bashobora kwiga ibi bimenyetso kugira ngo turabe yuko nko mu mezi atandatu canke mu mwaka umwe uri imbere nimba twoshobora kuronka aba- aba- abasiguzi benshi cane kugira ngo turabe nimba twoshobora gufasha abaragi bose mu gihugu Mhm. umuntu yipfuza none ku, ku, ku kwiga ivyo bimenyetso yoza ku biro byanyu mukamwigisha akaba umwe mu ba mu bagira neza babikora ko hari abantu babipfuza gufasha bakavuga bati je urwo rurimi nogwiga ivyo bimenyetso novyiga kugira ngo mfashe aba bantu murashobora kumwigisha
ego ico ni- ico ni igikorwa mbere mu bikorwa dufise dukora kuri ubu Eh, twaruguruye twaruguye agaforomasiyo gatoya bivanye n'uko atabushobozi buniniya dufise turitanga twese ni uko buri munsi ku wa gatandatu guhera isaha icenda n'inusu tuba turi ahantu i bujumbura muri komine mukaza ahantu hari ishuri ryitwa lise de l'avenir tuba tuba turiko turigisha aba ugwaruka bakeneye kumenya eh, iyi mvugo y'abarage Mhm.
nabo tubigisha ku buntu nta mahera n'atanu batanga gusa tubasaba ibikoresho by'ishuri mwotanga inimero kumbura abantu bashobora kubahamagara ko babumva bipfuza kwiga ibyo bimenyetso
yego byashoboka ni seputansenke
murabivuga sotanef Mhm.
reka ndabivuge mu kirundi mumbabarire Eh, mm, mirongo irindwi na gatanu Mhm.
mirongo icenda mirongo- na mirongo itandatu n'icenda Mhm.
mirongo itatu na rimwe mirongo itatu na kane Mhm. gusubiramo
mirongo irindwi ni- mirongo irindwi na gatanu Mhm.
mirongo ice- mirongo itandatu n'icenda Mhm.
mirongo itatu na rimwe Mhm.
mirongo itatu na gat- na- na kane Mhm. ku kibazo ca ami mu- hari itegeko mufise muhora mu- mu- mukoresha twumbure canke mu gufasha abo baragi ribakingira agateka kabo canke ribakingira uburenganzira bwabo ah, mwo ryoba rihari canke muranabafasha mu bijanye n- n'ubutungane
ego ikibazo cyerekeye ubutungane ico ni ikintu dukora cyane rwose mbere ni mu ka- ni mu bintu duha eh, ni bi- ni mu bintu dushira imbere cyane iyo hari umurage afise ikibazo mm, turagerageza kuja kumuserukira cyangwa kumushikira aho aba yitwariye uwamugiriye nabi Eh, ivyerekeye itegeko naryo sinize amategeko ariko nogerageza icyo kintu kucyumvira cyangwa kurondera kugira ubushakashatsi cyane ndabe ibyerekeye iryo tegeko riraba baragi gusa kuko hari itegeko riraba abagendana ubumuga iryo ni ryo natwe dukoresha ahubwo gusa nogerageza kugira ngo ndabe eh, ncengetere ndabe yuko hari itegeko riraba abaragi bonyine kuko icyo nacyo ndabona nicyo nobemerera ko ngiye gukorera murakoze cyane janvier we yaba ateye intege yavuga ati nimushishikare mukomere mu bikorwa muri mwo kuko abaragi barabakeneye cyane reka duhe akanya n'uwitwa amato anatole turi kumwe anatole alo anatole reka anatole atari karatwumva tuje ku witwa thierry thierry muranyumva
yego ndabumva mwiriwe neza thierry shikiriza ikibazo cyangwa icyiyumviro
Eh, icyumviro nari mfite eh, hamwe n'akabazo ni eh, birambabaje nirije kumva avuga yuko hari umurazi umwe ngo yagize ikibazo asanga yafashwe n'umugera wa sida Eh, kenshi usanga abaragi kenshi uretse kuba bata- batabo- batavuga no kumva kenshi usanga batumva ubwo rero birababaje ariko ntibinatangaje kuko mu gihe akaba azi eh, ubusanzwe eh, twebwe tuba twumva cyangwa tuba eh, tu- tugira eh, tu- tuvuga turumva ibijyanye n'umugara wa sida ko biba biteye ubwoba n'ibindi kurumva uwawugwaye cyangwa kumva ingaruka mbi zawo turabitinya ko tuba tubyumva ariko urabikiranye nacyo niyo ba- ziyumva ingadiyo ngo yumva ati umugara wa sida ufite ibibazo ibi n'ibi n'ibi ingorane z'uburwayi sida n'ibyo n'ibyo ibyo biba ari ibintu bigoye ku muntu atumva nta navuga ubwo akaba nashaka kubaza rero nashaka kubaganira ikintu baba bariko barakora kuko ndamaze kumva ko hari amashuri menshi usanga bigisha ibiragi ukasanga babereka mu bimenyetso niyo yo batavuga akaba na- atumva babereka mu bimenyetso ubwo afite umugambi we ko bobigisha ibyerekeye umugera wa sida mu bimenyetso aho ari hose akumva yuko umugera wa sida woba eh, ari indwara ikomeye indwara eh, ndetse inatinyitse ifite ingaruka mbi hari umugambi w'uko baba bafite uburyo bokwigisha abantu bata- batavuga ntibumve eh, nabi y'umugera wa sida murakoze cyane thierry Eh, madame amani ikibazo cya thierry hari amashyirahamwe arababaza ati hari imigambi mufite yo ku- kugerageza kubigisha ibijyanye n'amagara y'abantu cyane cyane ku ku ndwara ya sida hari amashyirahamwe cyane cyane ayo asanzwe ari mu gikorwa cyo gufasha abarwaye indwara ya sida murakorana nabo murifatanya nabo mu kugira ngo abarwaye uwo mugera cyangwa iyo bariko baragira icyo bita sensibilisation iyo bariko baragerageza kwigisha abanyagihugu ibijyanye n'uwo mugera mukorana nabo kugira ngo mufashe abatumva n'abatavuga
ego turafise hari ishyirahamwe eh, hari ishyirahamwe rimwe riri eh, riri mu kigobe ryitwa anss ryo ryo turafise umuragi umwe Oh, c'est pas ntabwo ari anss swa burundi hari ishyirahamwe rimwe ryitwa swa burundi riri mu kigo ego i bujumbura ishyirahamwe yego riri bujumbura niryo ridufitiye um- abaragi babiri uh, bagendana uh, bagendana umugera wa sida nabo barabakurikirana ariko nta nta nta nta shyirahamwe na rimwe eh, riri- ri- cyane eh, ryitaho ibintu by'indwara za sida riragerageza gutegura ikintu canke nk'inyigisho kugira ngo tu- tu- tubigishe ivyerekeye uyo mugera wa sida ahubwo icyo dukora gusa kuri ubu ni umugambi dufise twamaze no gukora eh, twamaze mbere no gukora ko turategura muri ino minsi ibiri cyangwa itatu kugira ngo tugerageze kurondera abantu bashobora kudufasha kurondera nk'abaganga eh, babimenyereye hama barabe yuko bo- boduha umwanya bagahura n'abaragi bose bari hafi kugira ngo babibasigurire kandi twe twifuza yuko batavugana n'abaragi gusa bari ngaha i bujumbura ahubwo byoshoboka bigakwira mu burundi hose kuko abaragi ni benshi cyane bakeneye izo nyigisho Iku- iku- ibibaho- ibibabaho ni ibintu usanga bi- bibabaza cyane intambwe kubisigura ntitwoheze Mhm. ku bijyanye eh, ni- n'iyo ndwara ya sida kuri mwebwe hari inyigisho ku biro byanyu kumbure ko mutaratangura gukorana n'ayo mashyirahamwe asanzwe avura afasha abagendana umugera hari icyo muratangura gukora mu kugira ngo mubigishe ibijyanye n'uwo mugera
ego hari ibyo tumaze gukora nk'ubu mu kwezi kwa kane kwezi kwa kane itariki z'impera sindazibuka neza twarigeze guhura n'abaragi bose ba- bari bafite umwanya ariko ha- bari abakenyezi gusa nibo twagerageje kuvugana nabo tugerageza kubigisha mu bintu byerekeye umugera wa sida n'ibyerekeye isuku Mm, nicyo kivugo cyari cy'uwo munsi ariko twasanze yuko bitari bikwiye bivanye yuko ata buryo twari dufise nta nta bikoresho twari dufise turabona hari ibindi bintu biba bisaba yuko mu gusigurira cyane cyane nk'umuntu atumva uba ukeneye nk'ibikoresho bitandukanye icyo nicyo kintu tumaze gukora kuri ubu Yego. reka duha akanya n'uwitwa ernest yashikiriza ikibazo n'icyumviro muratwumva ernest
yego turabumva Mhm.
nagimba ko ikibazo umuganga Mm, si umuganga ni umuserukizi w'ishyirahamwe Afrepro- afeprosede Mhm.
eh Mm.
nagimba ko ikibazo dore hasi indwara y'umuragiyo yitwa kuki
Mhm. ni icyo cyonyine mufise ernest
Eh, na- hari ikindi nagiye nshikiriza najya burya baragira baba bashobora kwiga kaminuza bakayihebye
Mhm. urakoze ibyiziro byanjye bijyanye n'ibyo kweri mu nyishi urakoze cyane ernest madame amani sinzi ko mufise ubuhinga mu bijyanye n'indwara iyi- canke ubumuga bw'uburagiye arabajije ati arabajije ati indwara yobi- yoba ituruka kuki ko mumaze igihe kirekire mu- mufasha abarwayi aba- bagendana ubwo bumuga ko- eh, kumbure ngo tubwira mm, impamvu canke muri make ziva kuki
ego jewe ndashobora kumusigurira yuko ah, ikintu cya mbere ategereza kumenya ni uko ubu- ku- kuba umuragi bita- bi- bi- bivana bi- biri mu mico itatu hari umwana avuka ari umuragi atangwara zamutumye umva ni uko yavutse yavutse gusa ari umuragi hariho n'abana bavuka ugaca usanga ntibaronse incansho amavakisa icyanco zose ugaca usanga umwana arakuze ageze nk'umyaka ugasanga umwana yavuze- yavutse avuga agakura avuga agashikana mu myaka itanu umwana avuga neza ashikanye nko mu- mu myaka itandatu agaca agwara eh, bimwe bita eh, izi ndwara usanga umwana agwaye akamugara akagira ibihere byinshi ku- ku mubiri ndibaga ingene babyita
bikamutuma agira ubwo buragi ego ibyo ni indwara biva ku- zi- ziva- bi- bivana ku- bi- bi- biva ku- bi- biraza kubera umwana usanga atancansho zose yaronse hama ugasanga hari n'umwana agwara ugasanga agwaye amayemenejite agwaye amayemenejite bimaze iyo agwaye amayemenejite ntibamutware kwa muganga hakiri kare ugaca usanga umwana ahindutse umuragi kandi yavutse avuga hariho n'abandi usanga bavuka bakomeye atangorane n'imwe bafise akiga mbega ushima akagera no mu w'umunani mu w'icenda ariko ako- akaguma yumva umva kumwe yahora yumva siko asigaye yumva bikagenda bigabanuka bikagenda bira- bikagenda bigabanuka no kuvuga bikagenda bigabanuka gushika nawe usanga ageze nko mu myaka mirongo ibiri n'itanu mirongo itatu umwana agaca ahinduka ah, ugasanga umwana ya- ya- yahindutse ikiragi rero izo ni kate- no- ni ni imice itatu y'abana usanga baba abaragi bata- baba bata- batagize bitabavuye ko hari abavuka n'ubwo buragi hari abagwara hari- hariho n'abagenda bi- bigenda birahera byonyine umwana agaca ahinduka umuragi yanesi yabajije ati ku bijyanye kumbure n'ubwenge canke ubushobozi kaminuza barashobora kuyiga bakayirangiza ari bira- ari Ema.
arabagi abaragi jewe noshima kumubwira rinese yuko umwana w'umuragi jewe nasanze ari umwana ategera gusumba abandi bose ni abana bafise ubwenge de sinzi ingene bigusigurira iyo aronse umuntu amukurikirana neza kubera iki ndashobora kuguha nk'akarorero aho i bujumbura hari abana bagera kuri icenda bize kuri epifata baraheza mu wa gatandatu baca baja mu mashuri y'abantu bumva kandi gushika ubu bariga mbere n'uyu mwaka turafise uzohava aronka certificat uyu mwaka aheza eh, imani- ah, aheza amashuri aheza segondere urumva muri abo bana ni umwana afite ubwenge cyane kubera iki baja ku ishuri ugasanga bakurikira amanote gusa bivanye na- n'ivyo mwigisha ariko ara- arabigisha kuko umwigisha ntazi ajya amasinyi warashika ajya kesipika umwana agakurikira ajya amanyo- ajya amanote nyene ahejeje ashitse muhira agaca arondera aba interprete nkatwe rero tumufasha rero kumusigurira ibyo umwigisha yavuze ati geography nuku nuku nuku nuku ikintu gisigura uku nuku nuku agaca agenda arabitahura ariko iyo ari umwana aronse abantu bamukurikirana akaronka abantu baguma ba- bamwigisha eh, bamwigisha iyo avuye ku ishuri amakuru suplementaire biramufasha cyane mbere n'umwana agiye no ku ishuri usanga atarenza abana ba mbere Mhm. reka duhe akanya abandi banywanyi Eh, etienne ku murongo turi kumwe rego etienne duzi ijwi ikibazo cyangwa icyiyumviro
ikiganiro cya nyuma nari nari nkikumbuye kandi kiraryoshye nuko twinshi dukunda kubura umurongo none umurongo wanyu waba ari uw'inyoni kugira ngo tuvuge turabarunda kugira ngo tubabaze oya etienne muba muri benshi cyane mwifuza gushikiriza ibibazo kandi hari naho umwanya utubana muke ariko shikiriza ikibazo cyangwa icyiyumviro
Eh, icyiyumviro mu by'ukuri ikiganiro mwari kumuvuga cyari kiryoshye Mhm.
Eh, gusa kenshi mu burundi twema icyo kiganiro bariko baravuga abantu benshi ntibakunze kumenya ingene umugero ukunze kuba wandikira kandi nicyo nicyo kinatuma kenshi rero kuma wandikira kuko hari n'abajya kwa muganga kenshi ntibanabasobanure neza ko umuntu agwaye cyangwa katagwaye ariko rero nk'abantu batabona kenshi barakunda kuba bohohoterwa mu buryo batazi Mm. birumvikana urakoze cyane ku cyiyumviro cyawe etienne reka duhe akanya na jean bosco jean bosco turi kumwe
yego ndabumva ndabahaye mwiriwe ndahaye mwiriwe no mutumire ndahaye mwiriwe n'abatwumviriza mwiriwe neza jean bosco
yego bwa mbere ndabashimiye ko muca mu mice yose kugira ngo mudushikirize eh, hirya no hino ibyo ari byo tuba dukeneye Mhm, murakoze ama akabazo kanje ka mbere nashaka kubaza uyu mutumire eh, ni ukuri ngaha mu burundi iyo twumva dufite abantu b'abavyeyi nk'abo ko turyoherwa bashobora gufasha cyane cyane nk'abantu baba batishoboye urumva ivyo vyo birarengeje mu gufasha abaragi ndashaka kumubaza bafise ibiro hehe ko twebwe ngaha mu burundi dufise intara cumi nu- n'indwi n'iyiheruka kongerako ya cumi n'umunani bafite ibiro hehe bafasha ibi abo baragi batavuga babafasha mu ntara zingahe kuko cyo gituma ndabaza ico kibazo ni uko kenshi ngaha mu burundi umuntu iyo ashaka gu- kuronka u- iki canke kiriya aragira ikintu kimeze nk'ishirahamwe hanyuma ico kintu kimeze nk'ishirahamwe akavuga nk'akarorero ariko arambabarira sinshaka kuvuga muganga ngo ndamwereka akarorero akavuga ati genda ku ishyirahamwe riraba abamugaye mugabo waraba twebwe tuba turi ngaha twaraba ugasanga n'abantu bibereye nko ku mugwa mukuru w'ibujumbura nka twebwe tuba turi mu ntara hagati tudashika
birumvikana Na- rero kenshi kenshi uca usanga ikibazo twebwe tugira nka twebwe tuba mu ntara hagati nka byo urumva ko ndi mu ntara y'umuyinga noca niyumvira nti none nimba afise ibiro ngaha ibujumbura ibujumbura urenga intara zirenga zitatu canke zine none tuzomusanga hariya mbega bizoshika ryari kugira ngo aronke ishuri ryigisha mu ntara n'imiburiburi mm, aka- aka- agatuma afata intara zitatu zihuriramwo none wumva wumva abo baragi batavuga bazomera gute canke bazotera imbere gute kandi dufise abo mu bisagara gusa Murakoze.
urakoze cyane eh, jean bosco kumbure ntamuvugiye amashyirahamwe menshi n'ibisanzwe yamahera ku mugwa mukuru w'igihugu ugasanga aragerageje ku kurushika mu gihugu hagati ariko ni icyumviro cyiza cyane cy'uko amashyirahamwe nawe nyine yogerageza kuja mu gihugu hagati gushikira abanyagihugu ah, nk'uko ubishikirije reka duha akanya na antoine antoine turi kumwe
yego yego mwiriwe mwiriwe neza
Oh, njye ni ibi- ni igitekerezo nagira ngo ntange Mhm.
ku mpande zombi hagati y'ababyeyi ndetse n'iryo shyirahamwe ri- rivuga ko rifasha ababana n'ubumuga bwo kutumva no kutavuga yewe ndi umwe mu bagize umugisha wo guhura nabo kenshi ndetse nshobora no kwiga ururimi bakoresha arirwo ururimi rw'amarenga igitekerezo nagira ngo mbe uwo muntu uyoboye iryo shyirahamwe icya mbere gu- kwi- kwigisha i- ibyo mu kirundi bita ngo ni ibimenyetso ubundi ku isi yose ururi eh, ururimi rw'amarenga r- ni indimi ni- ruri mu mu ndimi ze magana ane magana ane kugira ngo bazabigishe neza ni ukubanza kumenya ngo aba bantu ururimi bari bushobore kumva ruboroheye n'uruhe icyo ni kimwe ikindi cya kabiri ururimi tumaze kubona rufasha abantu babana n'ubumuga bwo kutumva
Allô Ant- Antoine Allô Antoine Uranyumva?
Ndabumva.
Eh, subiramwo? Cya kabiri? Antoine umurongo wawe ndumva ariko uragorana gato reka tugerageze tukugarure ku murongo kuko ndumva wofasha abatari bake ku bijyanye eh, kumbure n'iri shyirahamwe mu byo bogerageza gukora mu gufasha abagendana ubumuga madame amani reka tube duhaye Eh, reka tube twishyuye ibibazo bya jean bosco avuga ati mukorera hehe mwababwira ibiro byanyu aho biri nimero zanyu kumbure kuko aravuga ati bo bo mu ntara hagati birabagora ku kwama bumvise amashyirahamwe batazi aho akorera cyangwa n'ukuntu bo- buyitura mu ntara hagati y'igihugu mukorera hehe mukorana n'abandi
ego Eh, icyifuzo cyacu twese ni uko twoshika mu gihugu hagati kuko jewe n'abo dukorana twese turazi yuko abaragi ari benshi mu gihugu hagati gusumba i bujumbura icyo ni ikintu eh, tuzi neza yuko gihari hama twebwe atwifuza twe dukorera i bujumbura muri komine mukaza muri kasiya bwiza kujya kabiri inimero mirongo ibi n'umunani niho ibiro byacu bihari tukaba dufite- Isubiremo.
na- muri komine mukaza i bujumbura komine mukaza kasiya bwiza kujya kabiri inimero mirongo ine n'umunani niho dufise ibiro byacu hama tukaba dufise n'uduserukira mu- mu cibitoki we ari mu rugombo akaba yitwa michel Eh, mushima ndashobora no kubaha inimero ziwe Yego, Gusa zi- byomfasha- byomfata aka- byomfata akanya gatoya kugira ngo ndazirare Eh, nk'abari mu rugombo bo bogerageza kumwegera nabo yogerageza kubu- ku- kubereka ibikorwa dukora ni- n'imigambi dufise jewe ico no nosaba canke ico nomusaba ni uko yodufasha eh, gusenga kugira ngo turonke ababidufashamwo kuko twebwe n'ishirahamwe rigi- eh, n'ishirahamwe eh, rigitangura nta nta nta buryo buniniya dufise ariko tuvuga ati naho tworonka abantu gusa bo dufasha gatoya kugira ngo twegere imbere tubashikire bose icyifuzo cyacu ni uko abaragi aho bari hose tu- tuba- tuhabasange tubereke yuko ari abantu mu bandi kandi yuko bashobora gukora ibintu bagahindura igihugu Mhm. mu zindi ntara zo hagati mu gihugu hari ayandi mashyirahamwe muba mukorana nayo ah, canke urashobora kongera ugatanga za nimero zanyu aho bashobora kubashikira kumbure bakaza kwiga ivyo bimenyetso wari watubwiye mwigisha
ego turafise amashyirahamwe dukorana hamwe hari nk'ishyirahamwe ryitwa centre ry'iteka iryo shyirahamwe turakorana hari n'irindi ryitwa impd naryo turakorana eh, Ziri hariyo hehe?
n'irindi- n'irindi ryitwa ames hariyo n'irindi ryitwa komibu hariyo ayo na mashyirahamwe Association yose ari Nationale- hehe ari mu gisagara ca bujumbura canke hagati mu gihugu
ikibazo ayo mashyirahamwe ari mu gisagara cya bujumbura turetse centre giriteka hamwe na eh, hamwe na na komibu niyo amashyirahamwe atari nayo atari ari no mu gihugu no mu gihugu hagati hamwe na ANSB Association Nationale des Sourds eh, du Burundi ryo ryo rirafise n'abariseruki- n'abariserukira igitega
Mhm. imuyinga aho jean bosco ari hari abo mukorana nawe Oya, imuyinga ntituragerageza gushikayo bivanye n'uburyo ariko biri mu mi- biri mu mugambi y'uko dutegereza gushikayo
Je- antoine nubwo telefone yamugoye yari agira ashikirize ibyiyumviro ku ku- ku kuntu mwokora ah, yavuze ko Mm.
ya- yakoranye n'abaragi batari bake akabiba- abifisemwo ubumenyi bwinshi yavuze ku bijyanye n'indi n'urwo rurimi ibyo bimenyetso yavuga ati hari i- ubwoko bwinshi bwabyo wowe tubwira muri make eh, ibijyanye nu- nu- n'urwo rurimi ingene rwa- rwo rumeze botangura kwiga ubuhe bwoko bwarwo Tu- tugerageze dusigurire izo ndimi uko zitandukanye
ego ivyo antoine yavuze nivyo kandi numvise hari ibintu yashatse kuvuga nanjye nari nkeneye kubyumva binakunze byoba byiza asubiye ku murongo kugira ngo aduhe icyo cyiyumviro ciwe ni- ngira ngo byodufasha hama ivyerekeye izo ndimi yavuze nivyo nk'ubu ngaha mu burundi eh, turafise ubwoko bubiri bw'izo ndimi hari ivyo twita eh, lsnb bisigura langa- eh, bisigura mu gifaransa langage de signe burundi la- langage de signe national burundi umva ni ibimenyetso langage de signe national du burundi bisigura yuko n'ibimenyetso byo mu burundi ariko ibimenyetso abaragi ntiyo bikoresha cyane ibi kenshi usanga bikoreshwa na bajya bataronse ubumenyi bukwiye ku ishuri hama hakabaho eh, iyindi langage de signe ariyo kuri ubu twita langage de signe niyo ba- niyo bakoresha mbere no ku ishuri niyo abaragi benshi eh, niyo abaragi benshi bakoresha mu kuvugana mbere niyo ura- uravye neza ibi- iborohera mu mvugo zabo nayo ikaba ari langage de signe euh, langage de signe euh, français bivanye n'uko ino twebwe euh, i- ibintu vyinshi tuvyiga mu gifaransa n'amadictionnaire dukoresha dukoresha amadictionnaire yo mu gi- yo yo mu gifaransa Mhm. ni ukuvuga ko abo baragi baba bavuga igifaransa mu bimenyetso bakoresha ego mu bimenyetso bakoresha byose bak- ba- ba- bavuga igifaransa ni nk'uko umwandikiye ikirundi Mhm.
ntaco yumva ntaco apfa- ntaco apfa atoye Mm.
ni bakeya cane canke novuga ati ni umwe kw'ijana uwo mwandikira ikirundi akagitahura Mm.
uramutse uwo wandikiye ikirundi ari umuragi yaciye kw'ishuri akagitahura umenye yuko uca umubaza ati we kare waravuga Mm.
canke kare warigeze kwiga mu mashuri y'abantu bumva ukomeye ndazi yuko azokwisha ati ego je narize mu bantu bumva je ndabizi Mhm.
kuko ku ishuri ico biga ni igifaransa gusa n'ico kirundi biga n'ayo malangaje sinye du burundi usanga bimeze ukuntu ntiba- nti- nti- ntibikunda kugira ngo babitahure bivanye bivanye n'uko atabigisha bahari kugira ngo bicare babinonosore eh, barabe ingene bashobora ku- ku- guteza imbere urwo rurimi Mm, rero muri make i- urwo rurimi ibyo bimenyetso biri mu gifaransa nibyo usanga benshi bavuga none umuntu w'umu- w'umufaransa nawe nyine akoresha urwo rurimi yokumvikana n'uwo murundi yize ivyo bimenyetso mu rurimi rw'igifaransa ni, ni kimwe ni ururimi rumwe Ego, barum- barumvikana cyane rwose gusa iyo kuko hari n'andi malanga ayandi malangage de signe twita langage de signe international Mm.
ubu twavuga ati amalangage de signe yo muri amerika na malangage de signe ari international Ibimenyetso.
Natwe turagerageza ibimenye- ibimenyetso byo muri amerika Mm.
ni- biri eh, biri international umva ahantu hose barabikoresha Mm.
natwe aha turagerageza ku- kubibigisha nawe usanga atabumenyi bunini ababifisemo ubuye rero nda- ndashobora kuba nk'aho akarorero ari nk'umuragi yize langage de signe yo mu burundi gusa ah, canke langage de signe y'igifaransa gusa agacahura n'umuragi wo muri amerika akoresha amasinye yo muri amerika n'uyu akoresha amasinye yo mu gifaransa birabagora kugira ngo bumvikane bonyine ari babiri barumvikana ariko biciye kure amajambo amwe cyane.
amwe Hari Mm.
hari ibindi bintu usanga adatahura neza bikaba bisaba yuko haboneka uwundi mu interprete agira gatatu ari umuragi cyangwa atari umuragi Mm, azi agerageza amalangaje de signe yo muri amerika azi n'ibi bimenyetso byo mu burundi kugira ngo amufashe gusigura ibyo uyu wo muri amerika ariko aravuga n'ibyo uyu wo mu burundi ariko arabwira uwo muri amerika ntibyoroshe na gato ariko eh, bira- birafasha kumva yuko hariho ibimenyetso mpuzamakungu abatari bake bashobora guhuriza ko reka duhe akanya uwitwa kesi kesi turi kumwe alo kesi muratwumva
abumva Eh, shishikara ku ijambo ikibazo cyangwa icyumviro
ufite ikibazo cy'iwanjye Mhm.
Eh, cya mbere nagomba mbaze uwo mutumire Eh, ngena hoba yipfuza ku- kubiga izo nyigisho kugira ngo abafashe nk'uko eh, afashe abantu b'iryo shyirahamwe cyangwa ab'umunywanyi b'iryo shyirahamwe kugira ngo babone ko ibira- ko abaragi ari benshi ingena eh, inyigisho zitegekanijwe cyangwa ko bomwakiza Mhm. urakoze kesi ya- yari yagerageje gutanga nimero ariko no mu mu mpera z'ikiganiro turaza kugerageza kumusaba zisubiremwo n'aho bakorera urakoze kesi reka duhe akanya na steve steve muranyumva
yego ni sawa yego steve manura gabanya radiyo yawe gato hama duge ku ijambo
Eh, ariko nagomba nabaze gatoya naho nishika ku iradiyo sinumvise ikiganiro cy'uyu na munsi ikiganiro cerekeye ah, ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme cyane cyane kuri uno musi ni kwa gatanu abagendana ubumuga bwo kutumva no kutavuga abo bita abaragi Ah, mu- turafise umutumire ariko aragerageza kudufasha gutegera ubuzima bwabo n'ibibazo bahura navyo hari ikibazo muba mufitiye umutumire wacu Hello Steve ndakeka Steve telefone icitse reka twakire diomede diomede muranyumva alo diomede
Alo?
wi diomede turi kumwe
Yego turi kumwe.
Mm, ikibazo cyangwa icyumviro
Yego manje vura muza Eliane.
mwiriwe neza diomede
Eh namahoro neza ngaha mu Burundi manje kura mutara n'abarundi bose bari kwatumbiza sinibagiye n'uwo mutumwe muri kumwe.
murakoze cyane duga ku ijambo Eh Ego ku kibazo cy'ibande cy'intangamarara eh, ikibazo cya mbere nshaka kumubaza Mhm.
eh mutumire nyakubahwa urongoye eh sinzi ko akirahamwe arongoye Yego.
y'abaragi yego Nata- ndashaka ndamwibarize mwebwe kuko turabona ibiragi byinshi tubona byama kenshi tubona biyerera mu ibarabara me- n'ibi- n'ibibuga mwebwe ga nyakubahwa mwebwe nk- nk'abaragi ba- baragi mwebwe mufise uburyo buwe bwo kubafasha kuko indwara yabo kwidakira mwebwe iyo ndwara yabo mwo- mworaba ukungene mwo- mwokora icyo ugira muraba ukungene mwovuza ibiragi abaragi kuko indwara yabo idakira Eh, ico ni ca mbere icya kabiri naco mwebwe ku bwanyu abaragi ba- ba- batumva kandi batavuga mwebwe nk'u- nk'umuntu aje ku bwanyu mwo- mwo- mwo- mufise- mufise irihe mwobafasha kugira ba- bakire neza Eh, ico ni ca kabiri cya gatatu naco ne eh, nyakubahwa muve murongoye ishyirahamwe ry'abaragi mwebwe iryo shyirahamwe rimaze imyaka ingahe ko twama twumva ngo ni ishyirahamwe ry'abaragi Eh, murakoze murakoze cyane diomede madamu amani arabaje tu uburyo mubukurahe muri aka kanya kugira ngo mukore iki gikorwa mumaze imyaka ingahe muri muri ivyo bikorwa
Um, ego mu bisanzwe twebwe ubu eh, tugira dukwiza imyaka itatu turi muri kino- muri iki gikorwa Ah, ariko nta buryo dufise gusa icyo dukora twebwe turagerageza kwicara hasi n'abandi tuga- tugaterera kugira ngo ari umugambi dushaka kugira tuwugire kuko nta migambi mininiya cyane tumaze gukora ah, atari nk'iyo migambi yo kugerageza nko kubigisha ibyerekeye umugera u- n'ikindi uwundi mugambi munini tugira cyangwa navuga ati niko kazi dufise iminsi yose nako ga- kazi ko kuja gusigura iyo umuragi afise ikibazo umwanya ari wo wose umurage afite ikibazo aho ariho hose aduhamagaye tuge- dutegerezwa kwihangana uh, kugerageza kurondera uburyo uh, bwo dufasha kugira ngo tumusange aho ari tugerageze kumukurikira tumufashe mu gusigura n'ikindi kintu dukora ni ni uko nyine tugerageza tugaterera nk'uko duhe ufise amajana atanu ijana amajana abiri tugerageza kugura nk'ubu twaguze imashini turafite imashini zibiri bivanye n'uko twabonye yuko hari abaragi benshi bize baronse amasertifika yo mu munani kuri epefata ariko bari muhira atakazi bafise bivanye yuko ata ata bikoresho bafise bishobora kubafasha yuko boja tuvuga ati mu isoko canke boja hamwe bakugurura ahantu bagakorera hamwe kuko barazi gushona rero twabonye yuko kugira ngo basi tugabanye naho twaba dufise mirongo ibiri baza ku kazi babuze imashini ati basi reka turondere imashini zibiri twarazibahaye ubu dufise abaragi babiri bo bakora ari batatu imashini ni zibiri ariko bakora ari batatu baragerageza kureba ingene bashobora kugenda bara- barahanahana kugira ngo bakore nabo kuri ubu umwe wese aragerageza kuronka n'amahera makeya y'ibiharage abo ba- abagize abagize ishyirahamwe ryanyu none bobo hari icyo baterera buri kwezi kugira ngo ishyirahamwe ritere imbere bobo mubasaba amafaranga angaha canke baraterera
Eh, mu bisanzwe je nk'uko natangiye kuvuga mu ishyirahamwe ryacu benshi ni abaragi abumva turi batatu gusa abasigaye bose ni abaragi rero abaragi bivanye n'ubuzima babayemo nta buzi- ikintu cya mbere nta buzi bafise bo baraza batubwira ati dukeneye yuko muturonderera akazi none umuntu yirirwa muhira wumubwira ati rondera amahera yo kuza guterera kandi ari bakubwira ati je ndonderera akazi ntanguye gukora uzoze ntangure nanjye guterera rero kuri abo tumaze kuri abo bafise akazi abo tubona yuko bamaze kuronka akantu ko gukora bo bo ku kwezi baterera amahera igihumbi hama ku bandi badafise akazi bobo turabihanganira bivanye n'ubuzima babayemo tura- turabibona hama kuri twebwe twumva twe turagerageza umwe wese ku kwezi agatanga ibihumbi icumi nk'intererano y'uwo- y'ibikorwa mukeneye y'ishyirahamwe y'ishyirahamwe kugira ngo turonke n'ingene turiha ayo mahera y'inzu
birumvikana kuba ariko baripfuza kuza kwiga ururimi n'ibimenyetso bobo nk'uko wavuze ati bazoba ari kwa gusa nta buryo ah, nabo nyine bofasha mu guterera hari uburyo muri ko muriyumvira kuzobasaba amafaranga kugira ngo nabo nyine bafashe guterera iki gikorwa kumbure Ego, bamwe bashobora kuba turabi- bifise bashobora no gu- no kuriha ayo mashuri izo nyigisho ego biba byiza gusumba kuko urabona n'aho bigira n'aho dukotesha ariko bivanye n'uko twabonye yuko abantu benshi ibintu ntabyo bazi aba bantu i- iyo umubwiye umuntu ati ngo wige ibimenyetso by'abarage aca kubona umenga uri umusazi umubwiyeho ati basi uragerageza ujye uraterera igihumbi ku kwezi kugira ngo iki gihumbi turiho amahera basi eh, y'aha hantu dukotesheje tu- tuza kwigira we agaca kubona ati ahubwo urasara jeje nzo bitwara ati ndavugana n'umurage bimfashije urumva nicyo Urakoze.
gituma nicyo gituma twa- twari twagize yuko bose atamahera twobasaba ariko bamaze kwemera kuza ni ikintu twokwicara hamwe twumvikana twese hamwe tukagerageza kubibereka hamwe bovyemera vyoba vyiza gusumba bakaja baraterera n'ayo mahera make make kugira ngo turonke amahera tworiha aho hantu dukotesheje no kuronka ingene twoja turafotoza ibitabo kuko dukoresha ibitabo navyo turabifoto- turabifotoza n'ibindi ni byiza cyane birumvikana ko muri ko muragerageza Yego.
gusigurira abanyagihugu ku bijyanye n'ubuzima bw'abaragi abantu benshi batamenyereye urakoze cyane rwose mufasoni eh, amani cynthia bisibo kuri iki gikoko- gikorwa muri mwo kugerageza gufasha abantu akenshi bibagirwa mu kibano no mu gihugu Ah, turabashimiye cyane kubona mwaje mu kiganiro muri sangacu uyu munsi turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma turashimiye namwe mwese mwahamagaye mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro kucokogwa ku buzima bw'aba bakenyezi n'abigeme n'abana kumbure n'abagabo abantu bose bagendana ubumuga bwo kutumva no kutavuga mwari kumwe na Oriane Tangishaka muri kino kiganiro cy'uyu munsi mugira umunsi mwiza imana ibane namwe